muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwongeye kwirirwa nshuti muduteze amatwi ni tomasi kamirindi wongeye kubasuhuza guverinoma y'u rwanda yatangiye kwishyuza abacuruzi bimuwe mu gishanga cya gikondo i kigali bahawe ingurane z'inganda bari barahubatse twacyakiriye kuko ni icy'inama ya leta inama y'abaminisitiri ntacyo rero nakivugaho kuko nibo batureberera navuga ko ari bo babyeyi bacu ariko nabo ndabona bafite gutekereza uyu ni umwe rero mu bo leta y'u rwanda yishyuza bimuwe mu gishanga cya gikondo i kigali mu rwanda kandi ubushinjacyaha burasabira uwahoze ashinzwe gutegura amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu naho leta y'ubuhinde itegereje amakuru y'ishami rya loni ryita ku buzima oms yo kumenya niba hari isano hagati y'umuti w'inkorora wakorewe mu buhinde n'impfu z'abana bo mu gihugu cya gambiya bawunyoye amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi duhera amakuru yo hirya no hino ku isi muri zambiya komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa yataye muri yombi uwahoze ari minisitiri w'ubuzima n'abandi bantu bane bakekwaho ruswa y'agaciro k'amadolari miliyoni hafi cumi n'umunani eugeni mukankusi aratubwiriye inkuru iyo komisiyo ivuga ko uwahoze ari minisitiri w'ubuzima citaru cirufiya yatwaye amafaranga guverinoma yagomba kugura ibikoresho byo mu buvuzi bifite agaciro ka miliyoni cumi n'umunani z'amadolari yatawe muri yombi ejo kuwa gatatu hamwe n'abandi bane barimo uwahoze hari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuzima n'abayobozi batatu b'isosiyete icuruza imiti honeybee pharmacy bahakanye ibyaha kandi barekuwe ku ngwate kuzageza ikirego kigiye mu rukiko kirufiya yari yatawe muri yombi kuri ibyo birego bya ruswa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ibirego byo kugura imigabane y'imari n'amazu mu mafaranga yavuye mu bikorwa by'urugomo ni ibyaha yahakanye nyuma biza gukurwaho ejo kuwa gatatu kandi komisiyo ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ya zambiya yataye muri yombi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Kelvin Fube Bwarya bitewe no kuba yarananiwe gushyira ahabona ibikorwa bidahwitse yahakanye ibirego abasesengura bavuga ko hari umugambi wo kwibasira no gucecekesha abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze ku butegetsi benshi ku buyobozi bwa perezida Edgar Lungu batawe muri yombi kandi abo mu muryango we bahaswe ibibazo perezida wa Zambiya uriho ubu Hakainde Hichilema yahakanye ibivugwa ko urugamba rwe mu kurwanya ruswa rwibasiye abatavuga rumwe n'ubuyobozi
radiyo ijwi rya amerika muri nigeria abagenzi makumyabiri na batatu bari basigaye mu bari baragizwe ingwate mu kwezi kwa gatatu gushize mu gitero kuri gari ya moshi cyabereye mu majyaruguru y'igihugu nabo baraye barekuwe eugene mukankusi arakomeza guverinoma n'abashinzwe umutekano babitangaje ejo kuwa gatatu batanga ibisobanuro bike ku irekurwa ry'abo bagenzi abagabo bafite imbunda baturikije bombe mu mayira kandi bagaba igitero kuri gari ya moshi yari mu rugendo hagati y'umurwa mukuru abuja na kaduna bishe abantu umunani kandi bashimuta abandi mirongo muri kimwe mu bitero bikomeye byagabwe muri uyu mwaka komite igizwe n'abasirikari yavuze mu itangazo gusa ko itsinda ryabashije gukora ku buryo abagenzi bari basigaye barekurwa kandi ko babitwariye ubwabo abo bari bagizwe ingwate n'abakoresha iterabwoba b'umutwe wa boko haramu nyuma y'igitero kuri gari ya moshi abuja kaduna nta mutwe wigambye icyo gitero cyo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa gatatu nubwo cyamaganiwe ku bajihadisite bafatanya n'imitwe y'abanyarugomo ifite ibitwaro bikaze yahungabanyije ibice by'amajyaruguru y'uburengerazuba n'ibyo hagati muri nigeria barasahura kandi bagashimuta abantu ikivunge
ijwi ry'amerika dukomereze aya makuru kuri leta y'ubuhinde itegereje amakuru y'ishami rya loni ryita ku buzima oms yo kumenya niba haba hari isano hagati y'umuti w'inkorora wakorewe mu buhinde n'impfu z'abana bo mu gihugu cya gambiya bawunyoye eugene mukankusi nanone impfu z'abana mirongo itandatu na batandatu mu gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika ni ikibazo gikomeye ku isura y'ubuhinde bufatwa nka farumasi y'isi ijyana imiti ku migabane yose by'umwihariko uw'afurika wemes ivuga ko umuti w'inkorora w'umushongi wakozwe na sosiyete Maiden Pharmaceuticals ifite icyicaro i New Delhi Naresh Kumar Goyal umuyobozi mukuru wa Maiden yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aribwo bumvise iby'izo mfu kandi ko bakeneye kumenya amakuru arushijeho avugira kuri telefone yagize ati turimo kugerageza kumenya uko ibintu byifashe kuko amakuru yagiye hanze uyu munsi turimo kuvugana n'umuguzi kuri buri kintu cyose n'uko cyagenze nta kintu tugurisha mu buhinde yanze kugira ibindi arenzaho umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye abanyamakuru ejo kuwa gatatu ko OMS irimo gukora iperereza ku mfu zaturutse ku bibazo by'impyiko n'abashinzwe amategeko ajyanye n'imiti mu buhinde hamwe n'abakora imiti OMS yavuze ko isesengura rya laboratwari ry'umushongi uvura inkorora wakozwe na Maiden ryemeje ko urimo ibipimo bitemewe birimo ibintu bishobora kuba ubumara mu mubiri kandi bikaba byakwangiza impyiko abayobozi babiri muri minisiteri y'ubuzima mu buhinde bavuze ko ibihugu bitumizayo imiti bibanza kuyisuzuma mbere yo kwemera ko ikoreshwa
eugene mukankusi urakoze kuri ayo makuru tugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho mu kanya gato cyane turajya mu biyaga bigari irahe mu buhorandi uyu wari umunsi wa kabiri w'urubanza rw'umunyarwanda felicien kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri intumwa yacu idasanzwe aho ngaho irahe uradukurikiranira uru rubanza buri munsi none wiriwe ariko
wiriweho neza toma kamirindi urubanza rwagenze gute uyu munsi
umva uyu munsi mu rubanza humviswe umutangabuhamya wa mbere watangiye gutanga ubuhamya bwe ejo bukaba rero bwakomeje uyu munsi akavuga uko azi radiyo eritere bivugwa nk'aho ari radiyo yakoreshejwe muri mirongo cyenda na kane kugira ngo ikwirakwize urwango kandi ihamagarira abanyarwanda kumara abandi cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi umushinjacyaha rero yazanye ibimenyetso bitatu ikimenyetso cya mbere ni ishusho ni ifoto iriho abantu bagiye mu nama ikomeye yabaye mu kwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na kane ku itariki ya cumi harimo na kabuga harimo n'umutangabuhamya tuzi gusa ku izina rya ka abe zeru gatanu n'abandi bantu bari bazanye muri iyo nama kandi bamwe muri bo benshi bakaba barakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru umutangabuhamya bambaje kumenya bamwe barimo avuga ko benshi muri abo bahari bishwe kandi eritere bavuga yuko yabigizemo uruhare ikindi kimenyetso cya kabiri niko hagati aho ngaho hagati aho ngaho iyo nama bavuze icyo yigaga
iyo nama yari igamije gusaba eriteremu y'uko yahagarika ibiganiro yakoraga muri icyo gihe mu kwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na kane ubwo eriteremu yakoraga ibiganiro byibasira minuwari byibasira abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi itunga agatoki bamwe yari itangiye kumvikana mu duce twinshi tw'u rwanda umutangabuhamya rero akavuga yuko bageraga kure bakaba ariho bahamagariraga abantu kwisuganya ndetse n'umugenzacyaha n'umushinjacyaha mu bimenyetso yazanye akurikijeho ikimenyetso cy'amagambo yavuzwe na habimana kankano atangaza amazina y'abantu bavuga ko icyo gihe bari abanzi b'igihugu umutangabuhamya avuga ko nyuma y'ayo habimana yakoraga kuri rtrm
habimana kankano yari umunyamakuru wa rtrm ibyo byose yabivugiye kuri rtrm nyine nk'uko babivuga aho ngaho mu rukiko
umushinjacyaha rwose banumvikanishije ayo magambo ye bayashyiraho umushinjacyaha yasabye perezida w'urukiko yuko amwemerera kugira ngo ayo magambo ayashyireho ayashyiraho rero noneho byumvikana bavuga uwitwa zakariya serubyogo wari umucuruzi ukomeye y'i cyangugu ndetse mutangabuhamya yongeraho undi witwa ndereya gasesero ngo wishwe n'abantu bavandimwe be bane umushinjacyaha rero yavuze yuko ayo magambo yavuzwe na katano kimwe n'andi yavuzwe na uwitwa hitimana noheli yose yashyirwa muri dosiye kubera ko babona ko ari amagambo agomba kujya mu kirego gikomeye kubera ko indi kindi kimenyetso cya gatatu umushinjacyaha yatanze ni indirimbo kantano yaririmbye yishima wumva rwose asamara avuga yuko abatutsi bashize inkotanyi zashize umutangabuhamya rero yabwiye urukiko ko hari n'abandi bantu benshi bumvise iyo ndirimbo harimo abagore n'abana bari bahungiye nk'uko abivuga muri mosike yo kwa kadafi nyamirambo atabo bantu bose bishwa ari uko bamaze kumva ayo magambo ya katanu umushinjacyaha ahita avuga ati nyakubahwa perezida ndagusabye niba bishoboka ibi nabyo mu byongere kuri dosiye y'uregwa uwunganira kabuga we nawe yabonye umwanya wo kubaza uwo mutangabuhamya yamubajije ibiki undi nawe yashubije ibiki
yabonye umwanya wo kumubaza atangira amubaza aho yari arimo mirongo icyenda na kane n'ukuntu yaje kwisanga ari mu karere kacungwaga n'inkotanyi umutangabuhamya amubwira yuko yabanje kwihishahishaho yari atuye ku kacyiru nyuma akajya kuri hoteli ya mirikorine hanyuma akaza kuhava agana ikabuga avuga ko we atashoboraga kujya mu karere kacungwa na leta kubera yuko we yari mu ishyaka rya emudiyeri ko afite ubwoba ko agiyeyo atagira amahoro umushinjacyaha uburanira akavuga yamubajije gusobanura ijambo inkotanyi icyo rivuga avuga yuko inkotanyi bisobanura umuntu uhora aharanira kugera ku mugambi we kandi akagera ku bintu byiza aramubaza ati ese uri muri iri shyaka avuga ko ubu ngubu ari mu ishyaka rya rya fpr bamubajije n'ukuntu yahigwaga kandi ari umuhutu asobanura ko ababyeyi be bavuye ku gikongoro muri ruzagayura bagasuhukira itangugu bakaza gufata ubwoko bw'abahutu ariko abantu batabyemeraga ko yatotejwe n'abavandimwe be bakicwa ndetse na se bakamutema ariko akarokoka
none se uwo mutangabuhamya yakoraga iki icyo gihe muri minisiteri y'itangazamakuru
umva uko abivuga babimubajije avuga yuko muri iyo minisiteri yari ashinzwe gukora kumva kumva amagambo avugwa n'amaradiyo atari aya leta yigenga gusoma ibinyamakuru byigenga kugira ngo arebe ko yabonamo ijambo iryo ari ryo ryose ryaba rinyuranyije n'amategeko ijambo rihamagarira abanyarwanda kwangana no gukurura amacakubiri hagati yabo avuga ko mu bintu yakoraga buri munsi kandi agaha amakuru ku munsi minisitiri rucogoza ari ukumva ibyavugwaga kuri rtrm niho uwunganira akabuga yahisemo ubwira ati reka noneho nkubaze ko numva rushinzwe kumva amaradiyo avugira mu rwanda kandi yigenga mwaba mwarabonye akanya ko kumva radiyo ya muhabura mukaba mwara hari icyo mwabonyemo cyagaragaza yuko harimo urwango mu byo yatangazaga cyangwa se guhamagarira abantu kumara abandi umutangabuhamya yavuze yuko we yakurikiranaga rtrm cyane ko ariyo yashyikiranye amasezerano na leta y'u rwanda ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda mirongo icyenda na gatatu uko radiyo muhabura itari yemewe mu rwanda uko no kuyikurikirana ibyo ngibyo bitamurebaga radiyo muhabura yari y'inkotanyi zikiri mu ishyamba noneho uregwa felicien kabuga hari isano bamushyiraho na rtrm kuko niwe uburana uwo mutangabuhamya we ndumva yibanze kuri rtrm ariko se birahurira he na kabuga
rtrm bayibandaho cyane kubera ko kabuga uregwa ari mu bantu bashinze iyo radiyo rtrm akayitangamo umugabane utubutse akaba ari nawe wari uyikoreye wari uyikuriye ari umuyobozi w'akanama kayishinze ibyo rero bakaba babimubaraho akaba nanone cyane cyane umutangabuhamya ntacyo ashingiraho aravuga ati jyewe naramwiboneye mu bantu baje mu nama yari yatumijwe na minisitiri rucogoza kabuga yaje ari we uyoboye inama niwe twavuganaga n'uwavuganaga na minisitiri niwe wasubizaga ibibazo byose bireba rtrm ni nabyo yavuze ejo avuga ati ikintu cyose cyavugiye kuri rtrm bakavuga ni ugomba kukibazwa niba wari ukizi niba agombaga kuba agomba kureba ibivugwa kuri radiyo ibyo ariko nibyo yabwiye urukiko nibyo yabwiye umushinjacyaha ahasigaye ni ukuzumva icyo azasubiza uburanira akavuga nta igihe cyo kumubaza amunyomoza nikigera bikazaba bizakomeza mu cyumweru gitaha ku wa kabiri byaba byakomeza no ku wa gatatu cyangwa se ku wa kane felicien kabuguregwa we yari ari mu rukiko nimba yari ahari hari icyo yavuze
umva felicien kabugu uyu munsi nanone ntabwo yaje mu rukiko nta nubwo yakurikiranye urubanza akoresheje ikoranabuhanga nk'uko yabigenjeje ejo akomeje kugaragaza ko adashaka kuza mu rubanza igihe cyose umuburanira bazaba bataramuhindura arifuza yuko bamuhindura agashyirwaho undi witwa peter robinson w'umunyamerika akaba rero akomeje kuvuga yuko atazashobora kuza muri urwo rubanza igihe cyose bazaba bataramuhindurira umuburanira venisito nshimiyimana urakoze cyane nibutse abaduteze amatwi ko uri intumwa yacu idasanzwe idukurikiranira uru rubanza rwa felicien kabuga irahe mu buhorandi mu rukiko cyangwa se mu cyasigariyeho urukiko rwari rwarashyiriweho u rwanda urakoze cyane
nanjye ndagushimiye tomasi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ubushinjacyaha bwasabiye ishimwe diodone wahoze ashinzwe gutegura amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda miss rwanda igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ngendanwa umwe mu bunganira mu mategeko bwana diedone ishimwe uzwi nka prince kidi yaduhamirije amakuru avuga ko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwamusabiye imyaka cumi n'itandatu y'igifungo muri gereza umunyamategeko emerine nyembo kandi yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko ubushinjacyaha burasaba urukiko guhanisha uregwa ihazabu ya miliyoni ebyiri mu mafaranga y'amanyarwanda ibi byose n'ibindi byabereye mu rubanza rwaburanishirijwe mu muhezo n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuwa gatatu w'iki cyumweru afata icyemezo cyo gushyira urubanza mu muhezo umucamanza yasobanuye ko agamije kurinda umutekano w'abatangabuhamya n'abahohotewe bavugwa muri uru rubanza rwa bwana prince kid yavuze ko abavugwa mu rubanza ari urubyiruko rw'u rwanda rw'ejo rugitegereje ubuzima bufite icyizere cy'ejo hazaza yirinze ko abakobwa bavugwa muri uru rubanza bashobora kumenyekana igihe urubanza rwari kuburanishirizwa mu ruhame umucamanza yabishingiye ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere gusa uruhande rw'uregwa rwo rwasabaga ko urubanza rutabera mu muhezo ishimwe yavuze ko gushyira urubanza rwe mu muhezo bigamije guhisha abanyarwanda ukuri ku bivugwa mu rubanza rwe yavuze ko mu bavugwa mu rubanza rwe ari we wa mbere bikora ku buzima bwe kuruta abandi bose avugana na radiyo ijwi rya amerika umunyamategeko emerine nyembo yagize ati twebwe twasabye ko twunganira yaba umwere kubera ko nta bimenyetso biri mu rubanza nta mpamvu tubona ko yahanishwa iriya myaka cumi n'itandatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga ubushinjacyaha burarega ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina n'ibyaha ubushinjacyaha bumukekaho ko yaba yarakoze mu bihe bitandukanye igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda azwi nka misi rwanda abavugwa muri uru rubanza ni abakobwa bagiye bitabirira iryo rushanwa mu bihe bitandukanye ishimwe diyedona ahakana ibyaha akavuga ko ari umwere iri rushanwa rya nyampinga w'u rwanda ryari ingarukamwaka riri mu marushanwa yakurikirwaga n'abatari bake mu rwego rw'imyidagaduro kuva ishimwe yatabwa muri yombi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka agatangira gukurikiranywaho ibyaha burana n'ubushinjacyaha iri rushanwa rya nyampinga w'u rwanda ubutegetsi bwabaye burihagaritse by'agateganyo hatagize igihinduka umunyamategeko umwunganira muri uru rubanza yadutangarije ko urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric we tugume mu rwanda guverinoma yatangiye kwishyuza abacuruzi bimuwe mu gishanga cya gikondo i kigali bahabwa ingurane z'inganda bari barubatse asumute kabuye yaduteguriye inkuru ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'inganda n'ubucuruzi ijwi rya amerika rifitiye kopi iryo tangazo rivuga ko abantu bishyuwe ingurane z'imitungo yari iherereye ahahoze ibikorwa by'inganda byakorerwaga mu gishanga cya gikondo mu mujyi wa kigali baba baramaze guhabwa ingurane kuyisubiza mu isanduku ya leta iri tangazo rikomeza rivuga ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yiteguye kuganira n'uwo bireba uko gahunda yo kwishyura iteye n'igihe ayo mafaranga yose agomba kuba yamaze kugezwa mu isanduku ya leta nta munsi ntarengwa iryo tangazo risobanura iyi minisiteri ivuga ko mu igenzura yakoze byagaragaye ko aba bantu bishyuye miliyari zirenga makumyabiri n'ebyiri mu mafaranga y'u rwanda mu gihe nta ngurane yagombaga gutangwa kuko byagaragaye ko ubutaka bw'ibishanga aba ari ubwa leta abandikiwe amabaruwa ni abantu bari bafite inganda mu gishanga cya gikondo cyari cyarahinduwe icyanya cyazo ariko ziza kwimurwa zijyanwa mu cyanya zagenewe kiri masoro mu karere ka gasabo abahawe amabaruwa basabwe kwishyura amafaranga bavuganye n'ijwi rya amerika benshi basabye kudatangaza amajwi yabo umusaza umwe ugeze mu zabukuru yasobanuye ko yasabwe kwishyura miliyoni ijana na mirongo itanu uyu mugabo yabwiye ijwi rya amerika ko atiteguye kugira icyo yavuga kuri iki kibazo yumvikanisha ko kuva yahabwa ibaruwa atarongera gusinzira ndetse akaba yarananiwe kubibwira umugore we ngo nawe adakuka umutima undi wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika ariko nawe wanze gutangaza amazina ye yasobanuye ko amafaranga yayahawe ariko amabanki agahita yiyishyura ndetse asigaye agatwarwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera imyenda yari abifitiye yavuze ko kubazwa amafaranga muri iki gihe bisa nk'ibidashoboka ku ruhande rwe ko nayo yahawe na leta atigeze amugera mu ntoki yahise yishyura imyenda umwe wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika ariko nawe utatangaje amazina ye yatangaje ko bakira iki cyemezo cya leta ariko bakaba bizeye ko izaca inkoni izamba twacyakiriye kuko ni icy'inama ya leta inama y'abaminisitiri ntacyo rero nakivugaho kuko nibo batureberera navuga ko ari bo babyeyi bacu ariko nabo ndabona bafite uko bashobora gutekereza abantu turabaho gute ariko njye nkumva ko bashobora kwisubiraho bagafata icyo batugenera ndumva tutaviramo aho kandi n'ibi naba nabyo umuntu arabyakira benshi mu bahawe ayo mafaranga bagaragaje ko yamaze gushira kuko bitakoroha kubika amafaranga igihe kirekire gusubiza amafaranga rero burya ndiheraho kuko ibyo nciyemo ni byinshi ndiheraho kuko amabanki ngewe ndavuga banki maze igihe ureba nsa nk'ugenda nivugisha mu by'ukuri ku giti cyanjye ntabwo byoroshye amafaranga urayabona ukayakoresha ibindi niko umunsi ku munsi icyo bambwira cyose njye ntacyakira ntanacyemera ahubwo wambaza uti se kubyakira birakoroheye ariko nta kundi kuntu ndi bubigenze ahubwo ni ugusaba ingabire y'imana yo kugira ngo icyaba cyanshyikira cyose ntakire kuko njye ndahamya ko ibi byemezo hari ukundi kuntu wenda kuko ibyo bambwiye gukora nibyo ureba hano nakoze umushinga wo kwimura inganda zari igikondo mu mujyi wa kigali watangiye muri bibiri na cumi na gatatu kugira ngo hatunganwe hashyirwe ubusitani bw'icyitegererezo n'ibindi bikorwa nyaburanga icyakora mu nama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo byanzuwe ko ingurane yahawe abantu bari bafite ibikorwa mu gishanga cyahozemo inganda ya gikondo bagomba kuyisubiza mu isanduku ya leta icyo cyemezo gishingiye ku ngingo isobanura ko ubutaka bwo mu bishanga ari ubwa leta ko budashobora kwegurirwa burundu abantu ku giti cyabo kandi ntawe ushobora kwitwaza ko abumaranye igihe ngo abwegukane umwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya amerika yagaragaje ko watanze amafaranga ariwe wakabaye akurikiranwa ni murangwa faustin wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda wowe ushinzwe kubahiriza itegeko ukaba warahaye umuntu amafaranga akagenda akayakoresha ibikorwa wanyuze ukamubwira ngo ayagusubize ngo wasanze baribeshye uwo muntu rwose ntabwo niwe wari ukwiye kubikurikiranwaho cyane cyane ko abantu bimurwaga hari ahantu bagahabwa amafaranga yo kujya gushaka ahandi berekeza niba rero yarashatse ahandi yerekeza ikindi ntabwo wabarega kwigabiza ibishanga abari barimo bari barahawe na leta ariko nabwo yarahawe ingurane mu kwibeshya ntabwo yasubizwa inyuma ngo ajye gusabwa yuko asubiza amafaranga kugeza ubu hari inganda zimwe zahawe ingurane y'ubutaka ahashyizwe icyanya cy'inganda kiri masoro ndetse zinubakirwa n'amazu harimo uruganda rwakoraga amabati ndetse n'urwakoraga amarangi ikibazo gisigaye ni icy'abahawe amafaranga ntibimukire imasoro minisiteri y'inganda ariko isobanura ko uzaba adafite amafaranga azaganira nayo bakagena igihe cyo kwishyura asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye aragabisha abashi- abashi- abashikiranganji bose kutigira ibihangange no kutarenga ku mategeko ibindi kuri iyi nkuru turabibaza pierre claver niyo nkuru umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yifuza ko atamushikirankanje canke uwundi mutwari yosubira kwigira igihangange nk'uko abivuga kuko kuri we atanumwe ari hejuru y'amategeko ibi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yabibwiye abashikirankanje bagize leta y'u burundi harimwo umushikiranganji wa mbere n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'abagize leta uri kurabera igitega ku mugwa mukuru wa politike kandi umuntu azozibira ka tuzamushyira ku ruhande twibandanirize urugendo umwe wese agaca yigira bugabo bwigaba kubera nkaho ntibazi yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko umwibwiriza ashingira ko handitse ko umushikiranganji ashobora guhanwa bimwe rero by'abitwa ibihangange ubu harageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu wigeze igihangange uba ushatse kub- kubaja hejuru bene igihugu baca bava hasi hariho abantu bigira akagarama ruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru yabo nababwiye ko hariho abantu mu gifaransa icyo bita ngo resistance au changement hariho abantu badashaka ko igihugu gihinduka kije muri iyo nzira rero abo o baradadaza mwame mubizi ukazabona udadaza uri kurakora ikintu uzumenye uti uyu ari muri ba bandi badashaka ko igihugu kiri cya bene igihugu emwe ugushaka urabura muca impande hakiri kare wibandanirize kuko ntazokwemera ko ubandanye uhindura ibintu mbere uravye nabi aragusamaza kugira ugume muri bimwe vya kera mu kwezi guheze kw'icenda umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga yiwe wahora ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni uyu amashirahamwe yigenga ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe bavuze ko yari asigaye ari ntakogwa ko mu gihugu ubu perezida ndayishimiye yibukije abagize leta nshasha ko umukuru w'igihugu ari we wenyene afata ingingo ya nyuma mu gihugu kandi ko atawukwiye kumuhangara ikibanza yoba arimwo ico ari co cose iyo umuntu akoze ikibi uyu munsi ukamureka ejo agasubira ukamureka hirya y'ejo agasubira ukamureka aca abona ko ariko bimeze vyaciye biba umugenzo rero nico gituma ikitigorwa kigeri gito umuntu azobankira ko mujana mu migambi y'ubushikiranganji ndabwiye yuko ubu niyo ngendo tugiye kugira ingendo yo guhana umukuru w'igihugu ahagarariye igihugu niwe a- igihugu kibazwa muze murabe n'iyo inzara yateye mu gihugu I- ishyirahamwe mpuzamakungu ribanza kubaza umukuru w'igihugu iyo nzara yateye imeze gute ngo tuze gutabara niwabazwa nicyo gituma n'abashinga amateka bahejeje gutora amategeko umukuru w'igihugu adashyize ko umukono iryo bwirizwa ntirikora umukuru w'igihugu niwe kizigenza niwe mucamanza kizigenza kuko hari n'igihe umushikiranganji ashobora kugagaza imbere y'umukuru w'igihugu ati yibagiye ko hariho ingingo ivuga yuko umushikiranganji wa mbere n'abashikiranganji bose barongowe n'umukuru w'igihugu tugeze mu- mu nkuru mu biyago jewe nditwa neva mugabo hariho umu- umukuru w'igihugu urwego mu mpanuro yabahaye muri uwo mwiherero urangira kuri uyu wa kane perezida ndayishimiye yavuze ko ukubahiriza agateka ka zina muntu no kurwanya ubwicanyi hamwe no kurwanya ibiturire mu gihugu ariyo ntumbero nshasha bihaye aho hariho abantu ashobora kwica abantu uko ashaka ntagire n'umwe amuhana akiba itunga ry'igihugu ntagire n'umwe ahana icyo gihe twumva ko igihugu nticyaba ari igihugu igihugu kirasabwa kandi kunga imigenderanire n'ibindi bihugu ni uwo muco mubi w'uko urose aho uja mu gisata cy'igihugu wacu uvuga ngo ndarose nanjye ahonjya ni nk'uko murerekana mugaca mutangura gusakuranwa none abenegihugu nabo mwabashyize hehe ako gatima tugakure mu bantu bose b'indongozi abo bategetsi bahawe umurongo ngendegwa ko abenshi muri bo nta n'ukwezi kurahera bagenywe mu mabanga yabo bashizweho inyuma y'ikugwa ry'uwahora ari umushikiranganji wa mbere bunyoni na leta yiwe pierre clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ni kuri iyi nkuru dushorejeho nyine aya makuru yo muri uyu mugoroba inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi y'ikinyarwanda ndabashimiye cyane rero mukomeze mugire umugoroba mwiza murakarama